ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi kuri facebook kuri aderesi yacu radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo com mushobora kandi no kutugezaho ibitekerezo mukoresheje aderesi yacu ya email ariyo radiyo yacu arobas gmail akadomo com hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma ndabasuhuje mwese mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri sanga nk'uko mubyumvise muri ako kananga gateguza abakunzi b'ikiganiro muri sanga rero nongeye kubasuhuza uyu munsi twabatumiriye rwiyemezamirimo w'umunyarwanda ukorera hano muri amerika afite ikigo cy'ubucuruzi cyitwa rwanda coffee bin llc gicuruza ikawa y'u rwanda muri amerika icyo kigo gisubiza mirongo itanu ku ijana by'inyungu yacyo mu bahinzi b'ikawa mu rwanda uyu mushinga rwiyemezamirimo tugiye kuganira yawutangiye ate afite imigambi ki ku buhinzi bw'ikawa mu karere by'umwihariko mu rwanda umushinga se umariye iki abahinzi bakorana nawe ibi ni byo tugiye kuganira na bwana mike mwene data uri ku murongo wa telefone bwana mike mwene data ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze mutagoma
ye reka rero dutangire utubwira iki kigo cya washinze cyitwa rwanda bin llc sa nk'utubwira gikora iki
iki kigo muri make yanashinze cyatangiye muri bibiri na cumi na kabiri ubwo igitekerezo cyaje iki kigo icyo gikora tuzana ikawa dukorana n'abahinzi n'abantu baprodusinga ikawa mu rwanda dufatanyije n'abahinzi hanyuma ikawa tukayizana hano tukayitegura tukayipakeginga hanyuma tukayitanga ku isoko tuyigurisha ku bandi bacuruzi nabo bakeneye kuyidandaza ariko tukagira na kofi shopu zacu eshatu hano zaho naho ducururiza iyo kawa hanyuma muri rusange intego yacyo ni ukugerageza gufasha kwagura isoko ry'ikawa y'u rwanda ku ruhando mpuzamahanga
ikawa y'u rwanda gucuruzwa muri amerika icuruzwa n'umunyarwanda twari dusanzwe tubizi ko n'ubundi ikawa ihingwa mu rwanda icuruzwa mu bihugu byo hanze ariko se wowe nka rwiyemezamirimo w'umunyarwanda byakujemo bite n'iki kintu cyabaye imbarutso yo kugira ngo utekereze guhimba icyo kigo
urumva nza hano muri amerika nari nsanzwe nakuze twiga mu mashuri abanza cyangwa ayisumbuye cyangwa muri kaminuza twumva mu makuru ko ikawa ari kimwe mu gihingwa gifite gifite impakiti nini kuri ekonomi y'igihugu siritu ku bintu igihugu cyohereza bohereza mu mahanga rero ngeze ahangaha urumva najyaga ntabwo nanywabwa ikawa ariko hano nk'uko ubizi ubivuze ikawa ni ikinyobwa kinywebwa ku rwego rwo hejuru najyagayo uko ushaka guhura n'abantu cyangwa se uko nabaga nkeneye gukora indi mirimo y'ishuri ariko ntashaka kujya ku ishuri najyaga muri izo za kopi shopu cyangwa se rimwe na rimwe abantu abantu benshi iyo bagusaba ko muhura bagusaba ko akenshi mu gihe cy'umunsi bagusaba ko muhurira mu makofi shopu urumva rero nkajyayo noneho bambaza ngo uramutse kubera ntanywaga ikawa akenshi nkasaba icyayi ibyayi bya hano rimwe na rimwe ntabwo nabishoboraga ubwo bikarangira nshaka ikawa ubwo kubera ko nzi ko ikawa y'u rwanda nyine ari imwe nakuze bavuga ngo ni imwe mu ikawa nziza ku isi kandi koko nibyo ubwo nkababaza ese mufite ikawa y'u rwanda anda nkubwije ukuri ahenshi nabazaga wasangaga batanazi u rwanda batanazi ko wenda tunagira n'ikawa so naho ngaho muri rusange natangiraga kwibaza so kubera iki se ko nzi ko ikawa y'u rwanda ari nziza kandi ari igihingwa dusapurayinga ku rwego rwo hejuru kubera iki hano kidahari ubwo naho ngaho muri makeya igitekerezo cyaturutse ni gute na ni iki nakora kugira ngo nanjye nshobore wenda kumenyekanisha icyo gihingwa ntaho byaturutse nta n'ahandi ibyo bifitanye isano n'izina wahisemo guha ikigo cyawe rya rwanda bini
yego nashoboraga guhitamo irindi zina nashoboraga guhitamo mike kofi nashoboraga guhitamo arabika kofi nashoboraga guhitamo hari amazina menshi ariko intumbero yanjye yariyo kuvuga ngo ubwo dufite ikawa kandi akaba ari ikawa nziza kandi aho ngiye bakaba batayibaza ni igiki nakora kugira ngo nshobore kumenyekanisha nanjye ngira uruhare rwanjye mu kumenyekanisha iyo kawa naho no kumenyekanisha igihugu muri rusange ni aho ngaho izina narikomoje
ku muntu w'umuhinzi cyangwa se w'umuturage usanzwe mu rwanda wumva ko umuntu w'umunyarwanda yiyize muri amerika akabona nk'uko nguko bitubwiye ikaba y'u rwanda idahari akagira igitekerezo igitekerezo kikavamo ikigo kimaze kugera nko ku rwego nk'urwo icyaba kiriho yakwibaza ati ariko ibi bintu arabivuga nk'ibyoroshye ariko igomba kuba ari inzira ikomeye
urumva nk'umwimukira kandi ushaka gukora ibintu ku rwego ruhambaye ku rwego rwo hejuru numvaga ko nibikora ku rwego rwo hasi mu buryo bwo kuvuga ngo nafunguye agakofi kofi bitampa bitari bumpe urubuga rwo gushobora kumenyekanisha ikawa ubwo rero niyo mpamvu nakubwiye ngo mu by'ukuri natangiye muri bibiri na cumi na kabiri bibiri na cumi na gatatu itangira ariko ibikorwa byanjye nibura byatangiye gutangira kumenyekana nko muri bibiri na cumi na gatanu gutyo nibwo natangiye gutangira ubwo urumva iyo myaka nk'ingahe ishize nari mfite ikawa ariko iyo ku rwego rwo hasi ngerageza gushaka isoko ngerageza kwiga icyo bifata kugira ngo ushobore kubaka kampani hano ngerageza kwiga ibisabwa ngerageza gushakisha ibyangombwa muri makeya ni uko nguko natangiye ni uko nguko natangiye ibintu n'urugendo rurerure urumva nta mafaranga ugomba gushakisha ubundi buryo wishakamo icyo gisubizo numvaga mfite intego yo gushaka kubikora ni makeya rwari urugendo rurerure ariko uyu munsi ndishimira aho bigeze n'aho tugana ye mu kanya gato turaza kugaruka kuri icyo kibazo cy'aho bigeze n'aho bigana ariko umuntu ufite ikofi irimo utujana dukeya tw'amadolari cyangwa se irimo ikarita zimwe za za debit cyangwa credit kugira gutya agatangiza ikigo gikora nk'ibyo ikigo cyawe ukora amafaranga wayakuye waragujije wari usanzwe eh, ufite amagugu wibitseho byari bimeze bite
nta magugu ntayo ni- naje hano nkirangiza univerisite urumva nawe nta nta n'akandi kazi urebye nari narashatse ngo mvuge ngo nara- nakoze narizigamiye eh, na na nakoresheje ubundi buryo ubu hari ubwo bwinshi urumva nigaga navuye mu rwanda ndangije amashuri ya univerisite ngeze ahangaha niga ibindi bintu mm, icyo bita eh, business Um, ah, hanyuma mu cyiciro cya gatatu hanyuma muri ubwo buryo haba harimo uburyo bwinshi wiga Ah, uburyo bagusobanurira ibintu ukagenda ugerageza no gusoma ese aba bandi bo batangiye gute babikoze gute kuko iyo ukuri iyo ugiye gutekereza izi kampani zindi nini zagiye zitangira ni gake uzatangira umuntu akubwira ngo ngo eh ngo uyu muntu ngo yari afite ngo za miliyoni ngo hanyuma ngo ngo aragenda ngo ahita atangira ngo starbucks cyangwa se facebook cyangwa se google cyangwa se za whatsapp usanga izi mbuga nyinshi zose cyangwa se izi kampani nyinshi ku ruhando mpuzamahanga zi- ziri militi biliyoni zaragiye zitangirwa rimwe na rimwe n'abanyeshuri bari mu mashuri rimwe na rimwe bari mu magaraje y'iwabo mu babyeyi babo so nanjye nayitangiye muri aparitema yanjye aho nabaga Ah, nkiri mu ishuri umushinga nywutangira mm, nifashisha aba abaprofeseri banyigishaga ayo masomo noneho bakagenda bamfasha kugenda nwa- nywukorera amelioration kugira ngo ut- ube umushinga uhamye Ah, urumva ubwo icyo nashoboraga gukora ni uko bimwe muri ibyo bintu binsaba gukoresha aba expertise nakagombye kuba nishyura thousand and thousand dollars ah, nabaga ndimo ndakoresha abantu bahembe abo barimu nyine bahemberwa kunyigisha so iyo nabageragaho kubasaba kubabaza ibibazo cyangwa se iki abaporofese abantu babigisha urabizi bak- baba in- interested mu bintu nk'ibyo ni uko nguko natangiye mu buryo bwo gutangira hatangiranye n'igiciro ah, n'igishoro cyo hejuru ubundi nkomereza aho nari ntuye ntangira mpakoresha nka store nka storage yanjye ububiko bw'izo nari ntangiye kujya nzana hanyuma mbonye ibintu bisa nkaho koko ntangiye kugenda mbona abakiriya ah, njya gukora ibyo bita ah, sinzi uko nabyita mu kinyarwanda ah, ah, gushaka igishoro ariko uh, mu bundi buryo i mean it's trade found through equities and stuff like that mu buryo bwo gushakisha amafaranga ariko uyashaka hari ibintu hano mu cyongereza bita ngo oh, trade seed capital through friends and families ni uko nguko like ukajya ubwira ndi gukora igitekerezo gutya na gutya na gutya Ah, ariko nta mafaranga mfite so yakumva ari interested cyangwa se yakumva ko hari ibintu bi- bi- bimekinga sense umwe akakwemerera kuyaguha nk'inguzanyo undi ntakwemerera ni uko nguko ko nagenda ugurisha wagurishije igitekerezo mu by'ukuri
Eh, ni uko ni uko urebye ni uko ariko sinagurishije igitekerezo kuko igitekerezo cyari icyanjye ahubwo urumva bo ah, ah, sinzi uburyo Wa- nabisobanura bo mu wasobanuraga Kinyarwanda.
wasobanuraga igitekerezo cyawe n'intego ufite noneho abumva bifite ireme bakavuga bati uyu muntu reka tumushyigikire turebe ko yazagera ku ntego y'icyo atekereza kuzakora yes ni uko nguko nabigenzaga hari n'ubundi buryo hari ayandi ma platform aba ahangaha urayizi nka urayazi nk'ayitwa ngo shark tank cyangwa se izindi platform zenda kumera kamera nkazo ziba ziri kuri revo ya rokoze hari ibyo bita enjo investment farms ibintu biba bimeze gutyo so i went through that type of process Yego.
ukabe- ukabereka nimumuhe amafaranga i will work muri ubu buryo hanyuma ah, nzabaritaningira muri ubu buryo cyangwa se Nzabishyura, bamwe eh, aho, aho, aho kugira ngo njye kuri banki kuko uzi ko urumva nari nkiri eh, ntago nari mfite background ishuma ituma njya muri banki nkababwira ngo mumpereze ibihumbi ijana by'amadolari cyangwa se magana abiri ngo babimpe u- urumva nagenda wajya ujya ku muntu ukamwereka ukamubwira uti ngiyi bizinesi plan yanjye ah, nza ah, nza- nza- nzamakinga ama- nzakorera nzamekinga amafaranga gutya hanyuma nzunguka gutya nzajya ngenda nkwishyura gutya gutya na gutya yabona imibare yawe imekinga sense aka akayaguha kumvikana akaguha amafaranga hanyuma ugakomeza ugakora umushinga
ye mu kanya gatoya turagaruka kuko ikigo cyawe gihagaze ubungubu nk'uko twaba tubivuze ariko iki kiganiro ntabwo ari icyanjye nawe gusa buriya haba hari n'abakunzi b'ijwi ry'amerika baduteze amatwi baba bashaka kugira icyo babaza ku murongo wa telefone dufite abantu batatu eh, hari david hari okelo hari na oscar eh, ndabasaba kwihangana abagume ku murongo tugiye guhera kuri david eh, ikaze mu kiganiro muri isanga
ndishimye cyane kuvugana nawe Ni- ni jefure mutagoma nyirango ye niwe hanyuma mutumirwa wacu ni mike mwene data nk'uko mwabibonye kuri facebook urahagana he david
ndi muri tari inyota jefure ni nyamirambo hariya
I nyamirambo bimeze bite
nyamirambo bimeze neza cyane ye nuko rero Mm.
igitekerezo ikibazo ushaka kugeza ku mutumirwa
mfite wenda ni aha, biravanze byombi ariko ndabigira bigufi cyane Mm.
Eh, uri kubona ukuntu nka- nka mwene data nyine yakoze iyo poroje eh, yo gucuruza ikawa muri amerika sibyo Mm.
ariko ikintu njye nshaka kumenya kumubaza nk'umutumirwa ndashaka kumubaza ni gute umuturage w'inyamasheke uhinga ikawa umuturage w'imaraba uhinga ikawa urimo kumva ijwi rya amerika muri aka kanya ni gute azabenefitinga n'iyo kofi shopu ya mwene data uri muri amerika kuko hari igihe usanga abantu bakora poroje nk'izo ngizo rimwe na rimwe twagiye tubumva bakunguka bonyine ariko ku buryo bitagira impakiti ifatika kuri wa muturage bigatuma n'ubuhinzi bw'ikawa n'ibijyanye nayo bisa nk'aho bitagenda neza abo hejuru bakazamuka abo hasi ntihagire ikigenda umuntu urimo kumva iki kiganiro ahinga ikawa nimba ataramwizeza iki ku buryo nawe azagira ikintu yumva yuko azamutseho icya kabiri namubazaga namubazaga ni gute ikawa y'u rwanda i- i- barushanwa bate ni gute ndege ihanganye ku isoko n'andi makawa nk'ayo muri brezil n'ibindi bihugu bigeze ikawa ikomeye tuzi ku isi abona abakiriya bayitabira gute atari raporo y'izo kawa zituruka ahandi adusobanurire ni iki kizana abantu cyane bashima muri ikawa y'u rwanda bakavuga bati nta yindi kawa twakwikoza kabisa aho muri amerika n'ubu nibyo navuga gusa urakoze cyane david reka mwene data afate ijambo agusubize mbere y'uko duha ijambo kero na oscar reka ndekeye mwene data agusubize mike eh, david ati umuturage yunguka iki inyungu ntuzitwarira wenyine akongera ati ikawa y'u rwanda ihagaze ite ku ruhando rw'amasoko y'ikawa ku rwego mpuzamahanga
Ah, ah, david mbanze kugusuhuza urumva ntabwo igitekerezo cyanjye cyigeze kiza nshaka ah, ngamirije inyungu kuko iyo iyo kiza ngamirije inyungu na biriya nkubwira byo kuzajya ntanga mirongo itanu ku ijana ah, back mu baturage ntabwo nari kubivuga nari kuvuga gusa ko nshaka gucuruza ikawa so mbere na mbere reka mbanze nkibwire ngewe nkunda community nkunda ah, gukorana n'abantu ba ah, baciriritse so abahinzi bamwe nzi uburyo i- nzi igihingwa cy'ikawa aba- uburyo abahinzi bacyo ba- bakora cyane kugira ngo ikawa iboneke Eh, nibyo nashakaga ngiye gucari- eh, kuza kuri iri soko mpuzamahanga kuko uko nabibonaga nabonaga izindi kampani ziraza zikagura abenshi baba bagura batazi ubwo buzima abo bahinzi babayemo njye nabubayemo mbere y'uko nza hano nabonye uko babukora n'ubu ndaza buri buri gihe kugira ngo nshobore kubona uko bakora cyane kugira ngo bashobore ku kumenteyininga ya karite y'ikawa urumva rero ntabwo ari ibintu byangwiriye icyo nashaka intumbero ya kampani yanjye ni ni uburyo bwo kubaka ikiraro hagati yabo unyuze mu bo bakorana aribo twita aba porodusazi hanyuma ukagera ku isoko ariko nanone ntitugurishe ikawa nka poroduwi itari sina ahubwo tuyigurishe nka poroduwi itari sina tunayigurishe nka poroduwi iri sina uko bagenda bayimenya rero ni nako bazagenda bayinywa cyane naho ku byerekeranye uburyo nzajya mfasha abaturage uwo muturage uri aho ngaho agashobora agashobora nawe kubona inyungu ku iyo mba nabonye nubwo ntaratangira kunguka ngo ntangire gutanga iyo baki ku baturage ariko ngira oreredi natangiye gukorana n'abaturage so nk'abaturage twishyura mituweli nk'ikimenyimenyi nk'abo iyi sezi ishize abaturage twari twakoreye twishyuriye abaturage magana inani mituweli so hari abaturage twafashije mbere mu gutunganya uruganda rwabo ho gatoya urumva ndacyari mutoya ndacyakura so ni ukuvuga ngo uko kampani ikura nzagenda ngira uburyo buhamye bwo kumenya uburyo nshaka guha abaturage so icyo nakubwira wenda ni ugukurikira intumbero yacu hanyuma ukazareba nimba ibyo twiyemeje tubikora mu buryo bufututse kandi ibitekerezo byanyu by'uburyo wenda dushobora gukomeza kugira icyo kinyuranyo mu baturage bahinga iyo kawa ni ingenzi kuko bizatuma tubikora neza kurushaho murakoze urakoze cyane mike mwene data hanyuma ati ikawa y'u rwanda ihagaze yabajije ngo ku ikawa y'u rwanda ikawa y'u rwanda nta muntu utabizi ko ari ikawa nziza ni ikawa imeze neza ni ikawa ikintu cya mbere nshimira leta y'u rwanda ni imbaraga bashyizemo mu buryo bwo kubanza kubaka fondasiyo fondasiyo ni
umusingi inkingi yo kumenya ngo mbere y'uko iyi kawa igenda hanze ifite ifite iyihe karite icyo kintu rero guhera hasi mu baturage no kugera mu baporodiyusazi usanga ari ikintu bumva ikawa ngeze hano ndamutse ngutangije bimwe muri muri fidibake cyangwa riviyu tubona ku ikawa y'u rwanda ducuruza hano ni nziza ibyo biguha biguha icyizere rimwe na rimwe bakubwira ko usanga zinakompara n'izindi kawa ziba zaturutse hanze ikindi cya kabiri ikawa iyo igeze hano twebwe dukoresha n'abandi ba abo twita indipendenti kiwugureda ni abantu bashinzwe kumva uburyohe bw'ikawa tukareba amanota baduha ukompaye n'amanota yacu twebwe tuba dufite hanyuma akenshi usanga akituwari amanota twebwe tuba twihaye aba ari hasi ugereranyije n'ayo bo baba baduhaye ibyo bikomeza bikwereka ubwiza bw'ikawa y'u rwanda
urakoze cyane reka ku murongo wa telefoni twakire na okelo Oscar uba wihanganye gato turaje okelo ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze voice of america
ye urahagana hehe okelo
ndi paderi mu majyaruguru ya uganda aha ikibazo igitekerezo
ikibazo n'igitekerezo ese tuba tumenyereye ese ubwoko ikawa akoresha ni zimwe zo mu rwanda tumenyereye atubwire ingano yazo ikawa isoko afite y'ikawa ingano yazo kubera ko ahandi mu gihugu cya uganda hari ikawa zimaze kugaragara uburyo zeramo ugasanga ni ikawa nini cyane ushobora gufata ikawa imwe ikaba yakuzura ikiganza ku buryo na perezida Museveni w'igihugu cya uganda arimo akora ingendo mu reyesheni asa akora kwigisha abanyayuganda guhinga izo kawa ni ikawa nini cyane saba uwo mutumirwa igihe kimwe azakora urugendo hano mu uganda azareba ubwo bwoko bw'ikawa arebe ko ashobora kubona isoko yazo murakoze
urakoze cyane okero reka twakire na oscar kugira ngo ye gukomeza gutegereza oscar ikaze mu kiganiro muri sanga
ndamukiriza umutumire arakumva
yego jewe je no kuwa sana muri sanze yo kuwa gatandatu nari nagerageje kubivuga ko tuvugana na Eddie Gwema Mm.
hanyuma mu by'ukuri nariko ndasigura imvune umurimyi w'ikawa cyangwa umuhinzi w'ikawa agira mu mu mirima mu by'ukuri u- ugereranije n'abandi bantu bazikoreramo batandukanye umurimyi w'ikawa niwe acumukura gusumba iya bose mugabo ugasanga abandi bose ibyabo barakuramwo mugo ugasanga umurimyi w'ikawa aribagiwe mbe we wagereranije igiciro yoba ku isoko mpuzamakungu coba kiri kuri uyu munsi n'igiciro yoba aho umuturage ujya mu ujya wo wo mu cyaro agereranije abona yuko umuhinzi w'ikawa mu by'ukuri uyu munsi ashobora kwidoga hama kandi ikibazo ka kabiri ariko turiko turaraba ukuntu mu muri bibiri na cumi cyangwa bibiri na kugera uwo munsi muri bibiri na- na cumi n'icenda muri bibiri na cumi umuntu ariko araraba i- i- i- igiciro cyari cyifashe neza no ku murimyi mugabo uyu munsi kiba cyarakorotse rwose mbere ku isoko mpuzamakungu coba kiri hasi uyu munsi gusumbya muri bibiri na cumi ni ukuvuga twebwe rero abarimyi ahubwo ndanashimye n'iki kiganiro mu- mu- uwo mutumirwa mwatumiye mugono basaba nubwo byoba bi- bitoroshe yuko muzorondera n'umurundi akorera mu gisata c'ikawa Eh, mbega mutumira kuko natwe turafite ibibazo twamubaza mbega oscar nibagiwe no kukubaza urahamagara uri hehe
ejendi mu kayanza mu kayanza aho ngaho ni mu burundi ha- hano hafi n'umupaka w'u rwanda
Eh,
aha ni ukuvuga byo byotunezera igihe mwo- muzotumira umurundi akorera mu gisata c'ikawa kuko dufise byinshi twamubaza nk'umu nk'u- nk'uwo mutumirwa mwatumiye uwo munsi nabishimye ariko ariko hari ibibazo byinshi ntomubaza bivanye n'uko hariho byinshi atonyishura kubera atari mu burundi ye ye nta urakoze nawe cyane oscar ugire umunsi mwiza reka duhe umwanya mike mwene data asubize ibibazo byawe na okero
urumva ah, muri aka kanya oscar na okero ndabashimiye ariko ah, ku bibazo byabo ah, nta byinshi mfite navugaho kuko ah, nk'uko nabikubwiye njye natangiye kwinjira mu by'ikawa muri bibiri na cumi na gatatu urebye so ndimu- ntabwo ndi navuga ngo mfitemo ubuna- ubunararibonye bwinshi gusa ikindi cya kabiri mu byo nkora ngerageza gufokasinga ku ikawa y'u rwanda cyane gusa icyo nababwira ni uko ikawa z'u Rwa- ah, ari ikawa y'u burundi ari ikawa ah, y'u- ah, y'ubugande ah, ni ikawa zi- zizwi ku- ku ruhando mpuzamahanga nk'ikimenyimenyi ah, ikawa y'u burundi muri hari hari hari hari exposition nini cyane yitwa ngo speciality coffee expo ni ni ni ni- ituma iba ni abantu baturuka amahanga yose n'u rwanda narwo ruba rurimo uyu, uyu mwaka ikawa y'u burundi niyo yari niyo niyo yari ah, umu- umushyitsi w'imena niyo ya ndetse niyo yari nka sponsored yo kuba nkaho aribo ariyo iba highlighted cyane ubwo urumva rero babikora mu buryo bwo kugira ngo bagende ba- bagenda baritenetinga ibihugu mu buryo bwo kugira ngo buri gihugu bazi ko kiri kugerageza mu buryo bwo gutera imbere ba- bagifashe mu kumenyekanisha ikawa yabo icyo nababwira ni uko ah, ah, uko hari tuzagenda dutera imbere ubu ngubu turacyafokasinze ku ikawa y'u rwanda kandi ni na kampani yitwa rwanda bini ariko nta wamenya uko ubushobozi bubiduha nim- nimba dushoboye guhaza abahinzi b'iwacu Ah, ba- baca umugani mu kinyarwanda ngo ijya
Ujya kurisha kurisha.
ihera ku rugo so ariko ubwo nabo ni ukugenda tubi tubatekerezaho tuvugira abahinzi muri rusange niyo ntumbero yacu tukagira uko tugerageza kwerekana uburyo umuhinzi agomba akeneye sapoti nini cyane ntabwo tuzajya ntabwo tu- tubivoyisinga mu buryo bwo kuvuga gusa ngo ni uw'u rwanda tuba tuvuga umuhinzi w'ikawa muri rusange so ni icyo mbona nabivugaho muri aka kanya ye urakoze cyane mu kanya turakira silivesitire na nduwimana ariko tubasabe baba bagumye ku murongo wa telefone nkwibutse kimwe mu bibazo oscar yari yabajije agira ati intera iri hagati y'igiciro gihabwa umurimyi cyangwa se umuhinzi w'ikawa n'igiciro ikawa igurishwa ku rwego mpuzamahanga hanyuma arabaza ati ko mu bihumbi bibiri na cumi igiciro cy'ikawa cyari hejuru ubu ngubu kikaba kiri hasi no ku ruhando mpuzamahanga cyaraguye
ibyo ngibyo icyo nakubwira biri birenze ubushobozi bwanjye kuri urwo kuko hari icyo bita isoko mpuzamahanga iryo soko mpuzamahanga rikora nk'uko nakubwira uburyo bwo kwegisicengega amafaranga bukora tuvuge nka beneri igira igiciro cyayo ariko iyo ugiye kuri biro foregisi hariho ushobora kukubwira ati idolari ryabuze ndi kugurisha amadolari yanjye gutya undi akakubwira ati njyewe ndaguheraho ndakurengerezaho rimwe muri ubwo buryo nakubwira ko n'igiciro mpuzamahanga ku ikawa ni uko kiba gisa nkaho kimeze noneho rero izo izo izo mpinduka zigenda zibamo gake gakeya rimwe na rimwe izo sondaje iyo bazishyize hamwe nizo zishobora kudefinita nimba igiciro mpuzamahanga cyamanutse cyangwa se cyazamutse so nkatwe turi ibihugu bitoya usanga ibihugu byacu nk'uburundi ubugande ntabwo duporodusinga ikawa yagira impakiti ku isoko mpuzamahanga cyane kubera ko turi duporodusinga simoro amawunti simoro kwantiti ugereranyije wenda nk'igihugu nka brezil so ubwo rero ni ukuvuga ngo nimba mu gihugu nka brezil habaye ikintu cy'impinduka gishobora kugira nk'ubu urumva ngo amazone rigushya ntawamenya so bivuga ngo wenda wenda ikawa yawe izaba izaba nkeya we nimba hari abantu bayihingaga muri amazone cyangwa se hari indwara runaka yateye kubera ko brezil nibura ishobora kuba yokipa hagati ya makumyabiri na gatanu gusubiza hejuru ku ijana ry'ikawa isi ikenera urumva muri icyo gihe haba hagize ikibazo kiba ikawa wenda ishobora kuba nkeya bigatuma iki bigatuma ikawa ikenewe ari nyinshi noneho ugatuma na ba baguzi banini na twa duhugu dutoya usanga badatekereza cyane natwo batangira kudutekereza icyo gihe bituma amafaranga ari buze ku bahinzi aba menshi kubera ko abantu bakeneye ikawa ari benshi njye ni uko mbibona ntabwo ndi umu egisipati ariko inkurikije ibyo mba nsoma hari ni uko mbyumva noneho rero iyo wenda bimeze neza ibyo bihugu binini bihinga ikawa nyinshi cyane bimeze neza wenda nibaza ko ikawa iba nyinshi ku isoko ubwo ari nyinshi ku isoko bituma na bya biciro nabyo ko ari cyo kibitera ubwo wasanga rero hagati ya bibiri na cumi na bibiri na cumi n'icyenda hari impinduka zagiye zivamo zituma ibyo bibazo bigenda bizamuka ku buryo wenda bituma abaturage amafaranga batari kubona atari menshi ariko icyo namubwira ngewe nkurikije ibyo mbona igiciro cy'ikawa koko kirahinduka rimwe na rimwe ushobora kureba ugasanga ngo ku giciro mpuzamahanga ariyo bita ngo si maketi ngo ikawa iri kugura ngo idolari rimwe n'amasenta angana n'ibice ibi ngibi ubundi ugasanga yazamutse ubundi yamanutse ibyo byose nanone biterwa n'ibyo twita sitoke maketi ku rwego mpuzamahanga abantu bafitemo imigabane iki so ntabwo mfite byinshi nabivugaho kuko ntabwo ndi umu egisipati muri ibyo bintu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga umutumirwa ni mike mwenedata umuyobozi w'ikigo rwanda bin llc gikorera hano muri leta zunze ubumwe za amerika no mu rwanda aho kigura ikawa y'u rwanda ku murongo wa telefone dufite silvestre ikaze mu kiganiro muri sanga
ndabumva rwose ku murongo kabisa ye hari icyo ngomba kubaza uyu mutumire uri hehe uri mu burundi uri mu rwanda
birata agaciro kuko iyo igiciro kigabanutse njye ndabona nko mu burundi Eh, ikawa yaragabanyutse yataye agaciro rwose kuko batakikorera neza Eh, basigaye bayikorera bataro- batayirongoza neza nk'uko byari bikwiye kandi ikawa yari yari ifite akamaro Eh, icyo ni ikintu mbanza kumubaza ubwa mbere ikawa yo mu burundi yakorerwa kuri rezine bakayironga neza ugasanga isa neza ariko iyo ndiko ndabona ikawa zo muri tanzania no mu bugande ntabwo zifanana n'ikawa zo mu rwanda no mu burundi Eh, ngoma ndamubaze rero ikibazo icyo kintu gituma iki- igiciro kigabanuka cy'ikawa ni ukubera yuko ikawa abantu batanguye kuyifata nabi mu kuyifata nabi yabuze igiciro kinini hama ikindi ikindi- ikindi kibazo ngomba kumubaza ngomba ndamubaze ikawa iryoshye n'izindi buraya bemera cyane n'iyihe ndagiye umutumire Mu- mu- mu ikawa zo mu- zo mu- muri mu tanzania no mu rwanda n'ikawa yo mu bugande no muri eh, no no muri tanzania ikawa zi- zimeze neza zoba ziryoshye cyane ziryohera abazungu zoba riziye nicyo mbajije uwo mutumire urakoze cyane silivesitire ibibazo byawe ni bibiri icya mbere kudakorera ikawa neza bishobora gutuma itakaza agaciro ku isoko icya kabiri ikawa iryoshye mu bihugu byo mu karere iryohera abaguzi ba hano ni iyihe ngira ngo arabyumvise ariko reka duhite tujya no kuri nduwimana vuba vuba kugira ngo du- tu- ducunguze uburyo umwete nduwimana ikaze mu kiganiro muri sanga
ko ndabumva Eh, ikibazo eh, igitekerezo
Eh, ni ikibazo n'igitekerezo Mhm.
nuko twumvise ko akorera muri muri leta zunze ubumwe za amerika mu bucuruzi bw'agahawa none twebwe hano mu burundi tukaba iwacu yama iba iya mbere ku isoko none iyo mushikira gute kugira nawe ayidandaze bunge akanozera kikaba nyine mu- nyine yo mu burundi iwacu ko nzi mu makungu yama yabaye iya mbere naho icyo ku isoko kuyihayanisha yoyironka gute kugira nawe ayidandaze iyo hanze cankeho nta murundi bofatikanya hanze ho bakaja barabirangura bayitwara hanze kikaba ino iwacu gifite akanovera kenshi cane nicyo kibazo n'igitekerezo nabiki urakoze cyane nduwimana urabaza niba adashobora gufatanya n'umuntu wo mu burundi eh, aka- agatangira kudandaza ikawa yo mu burundi nk'uko abikora ku y'u rwanda mu kanya aragusubiza n'ubwo yabaye nk'ubisubizaho mu kanya gashize tujye no kwa demokrate ikaze mu kiganiro muri sanga
namuneza yego ye demokrate urahagana he akabazo eh, ndi mu gihugu c'uburundi eh, hariho ufise akabazo agomba kubariza uwo mutumire
yego n'ikawa y'uburundi n'ikawa y'u rwanda n'iyifite akanovera kurusha ibindi
ariko umu- umu- umutumirwa wanjye murimo murabi- muramubaza ibibazo eh, ntekereza ko we ntekereza ko bishobora kumugora kuko we ntabwo asogongera eh, se- ntabwo ari umusogongezi ku rwego mpuzamahanga we ni umucuruzi w'ikawa ariko singiye kumusubiriza reka reka mureke atangirire ku byo silivesitire yamubajije na nduwimana nawe demokarate urakoze cyane ugire umunsi mwiza
nari mfite akandi kabazo nababaza duhuga ku ijambo aro niba nagomba ndabasabe mujye mudutumire ko abajejwe nk'ibintu by'ikawa mu burundi cyane rwose ibyo ngibyo hariho ikibazo ibyo hari mugenzi wawe wabisabye
Eh, muzoba mukoze Tuza- tuzabarondera na oscar yari yabisabye
yego muzoba mukoze kugira turabe ukuntu ikawa natwe yoshobora kudandaza muri amerika ikawa yacu y'uburundi kuko sindavyumva yuko ibidandaza atari bijya by'amahiranishwa mara numva bavuga kuko sinigera numva yuko nk'ibyo byabaye kuri uwo munyarwanda yagiye kubidandaza muri amerika natwe turakeneye nk'umurundi kuhora twishora ko ari udandariza
ye ubwo ngubwo aragusubiza kuko ntabwo ari umutumirwa wanjye gusa ni umutumirwa wa- wacu twese eh, arabasubiza mu kanya gatoya mike eh, ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
Ah, tu- turahera ku byihe
duhere ku bya silivesitire
Ah, silvestre yabajije nk'uko reka mbanze nongere mbibutse abo turi kuganira I- kampani yitwa rwanda biyene ngewe na intembe- intumbero natangiranye yari iyo gushaka niyo gushaka kugeza ikawa y'u rwanda ah, ku ku isoko mpuzamahanga Ah, ku ikawa y'u burundi ntaba nkubeshye nta byinshi mbizimo nta byinshi mbiziho kubera ko sinzi uko uh, organizasiyo zabo zikora sinzi n'uko uh, platform mbese bakoreramo abahinzi na leta uko bafatanya rero ku- kugira ngo nzasubize ngo ngo mvuge ngo karite y'ikawa y'i Burundi ngo n'iy'u Rwanda ngo ubigereranyije ngo bimeze gutya naba nkubeshye kuko sindagera sindatangira no sindafata n'iyo komparizo ngo nyikore ngo ngo ngo nshake kubigereranya kubera ko ngewe ah, intumbero yanjye ni ugufokasinga ku ikawa y'u rwanda no ku- excuse me, no kumenya ko iyo tugeza ku isoko mpuzamahanga imeze neza so niyo mpamvu ngerageza gukorana n'abantu bo mu rwanda bari mu buryo bushobora kumpereza ah, ah, information nkeneye mu buryo bwo kuvuga uko bayitunganya rero muri aka kanya kujya kugira ibisubizo ntanga ku ikawa y'u Burundi kandi nta makuru nyifiteho naba ndi kubeshya none mike ugeze he mu rugendo rwawe rwo guteza imbere ikawa y'u rwanda ubinyujije mu kigo washinze
Ah, tugeze ubu ngubu ngeze ku rwego rusa nkaho rushimishije rudashimishije ku rwego mbishakaho ariko ukurikije urugendo nakoze kugera aho ngeze urumva natangiye nkora njyenyine ntangira ah, ari byo ukora buri kimwe cyose ariko uyu munsi ah, mfite abakozi mirongo itatu bamfasha muri ibyo bintu nkora Ah, urumva icyo dukora dufite urukarangiro aho dukarangira ikawa tukayipakeginga eh, tukayishyira muri za ambaraje zabigenewe hanyuma tukayohereza ku isoko Ah, dukorana n'abadistributeri baza bagapakira bakagenda bakayitanga ahandi Ah, tugerageza gukora ah, udushya Ah, atari twa dushya two kunywa tugerageza guhimba ah, mu buryo bwo kuzana ah, mu buryo bwo guhimba uburyo bwo gu- gutanga iyi kawa ku ku rundi rwego atari ukutegereza ko umuntu ayinywa ja- ah, ayinyweye mu gikombe gusa ni gute umuntu yagenda akayigura muri superimarishe agahita ayitwara ayitangira kuyinywa tugeze kuri urwo rwego ibyo byose nitwe tubyikorera Ah, turi ku, ku mbuga ah, zi- zigurisha ku rwego mpuzamahanga nka amazone turi kuri alibaba so ubwo ni uburyo bwose dushobora gukora gukoresha kugira ngo dushobore kugeza ikawa aho ariho hose ku rwego rw'isi I mean ku rwego mpuzamahanga Ah, so turacyakura ah, turacyashaka ah, kugerageza kuba banini kugira ngo dushobore kugira ya impact twavuze ku baturage ah, ba- ba- ba- ba- bahinga mu ikawa turashaka kuba ijwi ryabo and ah, nta buryo bwiza nko kuba nashobora kubikora ar- ngurisha ikawa direkite ku muntu yinywa atari ukugurisha ikawa direkite ku muntu u- uzajya kuyicuruza ukundi kuntu uko we yishakiye
radiyo ijwi ry'amerika twakire na angelique ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane urahagana he angelique
ndi muhanga
ye ikibazo igitekerezo
ikibazo Mhm.
navuze ko uwo muntu acururiza ikawa muri amerika yego
kugira ngo mbabaze yabonye mu rwanda bitagenda yayabonye muri amerika ariho bazigura cyane
ye urakoze ubwo araza kugusubiza angelique urakoze yego nawe murakoze Eh, ugire umunsi mwiza twakire na jean pierre jean pierre hano ndabumva ndabumva ye ikaze mu kiganiro muri sanga urahagana he
Eh, ndi Fu- mu murenge wa fumbwe mu karere ka rwamagana ye mu mu- eh, mu kagari ka nyamirama Eh, nyarutsa ikibazo igitekerezo Twumvishe- eh, twumvishe neza umutumirwa atubwira uburyo akorana acuruza ikawa y'u rwanda ariko kugira ngo imugereho umuhinzi wo hasi niwe uba wabanje kuyihinga abagoronome bakamukangura uburyo yahinga agashyiramo amafumbire n'ibindi byangombwa nk'imiti n'iki ariko ugasanga wa muhinzi utuma iyo kawa igera kuri uwo mutumirwa wacu kugira ngo nawe ayishore muri amerika we igi- kugira ngo icyo ahabwa ni intica ntiki kandi niwe moteri yo kugira ngo ubu ngubu nawe ikawa imugereho none ubuvugizi azakorera abahinzi cyane bo mu byaro nk'uko ugereranyije nk'iwacu nangaho ikawa usanga bayigura kuri magana abiri cyangwa ijana na mirongo inani ni ubuhe buvugizi yakorera abahinzi kugira ngo uwo mushinga we nawe bazabone za nyungu mirongo itanu ku ijana koko zizabagereho dore ko abahinzi benshi ari n'ubwa mbere bumvishije ko n'uwo mushinga ubaho abo bahinzi bo bazagira ngo izo nyungu zizabageraho ndetse hasi mu cyaro kugira ngo nawe azabashe kubona rya soko rye koko ryagutse kubera ko abahinzi batashyizemo ingufu nawe iyo kawa y'u rwanda iryoha atabasha kuyibona murakoze cyane urakoze cyane jean pierre twakire na kwizera kwizera ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze komera komera byose byose komera cyane Eh, rambaramba muvandi urahagana he
nibyo ni john bisi kwizera ndi i kigali mu rwanda ku kacyiru ngaho uzana icyo gitekerezo cyangwa ikibazo Mm, ni igitekerezo nagira ngo mve uwo mutumire yumvise abantu benshi b'i burundi bafite ishyaka ryo guteza imbere kawa yabo Mm, none nanjye ibyo bamubwire wenda niba ari ibishoboka ariko wenda ndagifatanya ni- n'icyo umugenzi wanjye yari abaje mu kanya nk'uburyo bashyiramo imbaraga mu gukurikirana abahinzi b'ikawa bagakora nka forowapu bakabakurikirana kuva kawa igihe igisarurwa mu murima kugera igeze mu ihinguriro bakabikurikirana batite ngo bo bara- nuko bari bubone inyungu gusa
urakoze cyane bwana kwizera umunsi mwiza Yego, urakoze cyane aha bwana mike mwene data rwanda bin ifitanye uh, mubano ki n'abahinzi ba kawa
Ah, itagoma ah, umubano dufitanye n'ikawa na- n'abahinzi b'ikawa muri aka kanya abawumenya ni abo dukorana Ah, ariko noneho nta- ntabwo ndaba wa muntu munini cyangwa se ngo njye kuvuga ngo ndi mfite izihe mbaraga runaka zo gukemura i- i- ibibazo byose by'abahinzi b'u rwanda so nimba babyumvishe neza ntangira kuvuga eh, eh, the reason why natangiye eh, impamvu natangiye ah, ikigo cyanjye ni uko nyine nari nabonye ko ibyo bibazo bihari noneho mu kubona ko ibyo bibazo bihari ndavuga nkanjye nk'umunyarwanda ugize amahirwe yo kuba kuri iri soko ringana gutya mpuzamahanga ah, ni gu- ni- ni iyihe role yanjye nakora kugira ngo ah, nshobore kugira ah, ah, nshobore kugira uruhare rwanjye nakora mu gukemura icyo kibazo ndabizi ko leta igerageza gukorana n'aba- n'abandi ba- abo bakorana n'abo bahinzi ari nabo nanjye rimwe na rimwe nkoranamo nabo ariko nanjye ndavuga reka nanjye ngire uruhare rwanjye mm, ngire icyo nakora so icyo nakubwira icyo nabwira uriya muntu w'ikibungo ntabwo nibuka izina rye jean pierre jean pierre ni uko ah, ni ni urugendo rugitangira kandi ni urugendo ah, iyo iyo ukora ubuvugizi cyangwa se ushaka kuba ijwi rya- ry'abantu ntabwo ari ibintu bihita biba overinayiti ni gute ako kanya ako kanya ni ibintu bitwara urugendo Oh, ni ibintu biba bikeneye ibitekerezo nk'ibyo byabo urumva rero ntabwo icyo ngerageza gukora gerageza kuza iwacu cyane mu buryo bwo kugira numve ibyo bibazo byabo ni igiki eh, twatangiriraho mu bo turi gukorana muri aka kanya mu buryo bwo kugira ngo ngire icyo mpindura cyangwa se ngire icyo nabafasha mu mikorere yabo myiza biborohere so ni aho ngaho mpera nk'uko nabivuze hari utuntu dutoya natangiye kugenda nkora n'ubwo urwo rwunguko ntaratangira kurubona ariko uko isoko ryanjye rigenda ryaguka n'uko rigenda ryaguka niko nzagenda nongera umubare w'abo dukorana ubwo icyo gihe ah, wenda ah, abo dukorana bazatangira kugenda biyongera cyangwa se natwe tuzakomeza kugenda tugira uruhare nk'uru nguru dufite kuko nk'ubu ngubu ibyo turi kuvuga ni ukumenya ni- ni uburyo bwo kugira ngo bamenye eh, ni uruhare wampaye ni uburyo wampaye ni urubuga wampaye rwo kugira bamenye ko hari umuntu runaka uri gukora ibintu bimeze gutya ariko noneho n'abumva izindi ndimi bari muri uru mu- mu- mu- muri iri soko iyo turi gukora ibyo bita ah, kwamamaza kampani zacu so tugerageza kwerekana ko hari i- turi hano kubera iyi mpamvu turashaka kuba solusiyo y'iki kibazo kime- igisubizo y'iki- y'ikibazo kimeze gutya na gutya so ni uko nguko tubavu tugenda tugerageza gukora ubwo buvugiro ubwo ubwo buvugizi Ha- hanyuma tugarutse ku kibazo cy'umumama uri ahantu bita i muhanga wambajije ngo ngo wayi amerika ngo note rwanda Ah, nk'uko nabimu ntabwo nzi ko nabona igisubizo gihamye Ah, ni muri amerika kubera ko isoko ry'abantu bakenera ikawa cyane riri hejuru nkawe mubajije se nk'ubu mubajije nkamubaza anywa udukombe tw'ik- tw'ikaha tungahe ku munsi wasanga wenda anywa kamwe cyangwa se nta nakamwe rero ubwo urumva akurikije abantu ba- umubare w'abantu banywa ikawa ku rugero rwacu cyangwa se ni uko wenda atabizi ariko eh, isoko ry'ikawa hano mubwiye uko ringana yasanga ah, bimekinga sense kuba twaza twaza gu- gu- gukora ibyo turi gukora kuri iri soko ry'ahangaha
aho hantu uri mu majyaruguru ya leta zunze ubumwe za amerika aho ucururiza ni ahantu hakonja cyane abantu wa mugani bananywa ikawa ku bwinshi noneho hari n'amazu menshi acuruza ikawa ndetse n'ibihugu byo hanze bifite ikawa ya navuga yamenyekanye cyane ntabwo uterwa ubwoba n'uko inzozi zawe zo kumenyekanisha ikawa y'u rwanda zizabangamirwa n'ibyo bihangange
Ah, urumva iyo ukora ibintu nk'ibi ngibi ugerageza ku- kugira umwimerere wawe ugerageza kugira uburyo wo- u- u- u- waporocinga ikibazo n'uburyo waporocinga maketi so ntabwo najya ku, ku, ku rubuga ngo njye kuvuga ngo ngo aporoci yanjye ngo ni iyi ngiyi ngo imeze gutya ariko uko kampani runaka ivuka ah, ikora ibintu byayo ah, igakura n'indi ikaza ikora ibindi bintu byayo ni uko ziba hari uba yabonye akavuga ati hari ikintu runaka hano ngiye mbona kuri njyewe ku bwanjye kitagenda cyangwa se hari iyi segima runaka yabaye yirengagijwe kubera ko maybe abantu ba- bari gukora ibi ngibi batazi iyo mvune ariko se nkanjye wa wakuze mbona sogokuru uburyo bahi- ahinga ikawa uburyo bayikorera ku mutwe uburyo bayijyana epfo iyo ngiyo mu gishanga gukuraho bya bishishwa uburyo bajyanayo amase y'inka mu kubisasira no kugira iki yarangiza ubwo urumva njye mfite uburyo nzakora ibintu byanjye ntabwo abo ngabo navuga ngo banteye ubwoba ahubwo nzakomeza njyewe nsunike cyane ubwo hari harimo abatangira ak- nta- nta gu- n- n- si ngombwa ngo mbivuge ariko hari nk'abambwira se nta kuntu twa twa twa twagira ubu- imikoranire muri ibi bintu uri gushaka kugerageza gukora ubwo urumva iyo batangiye kubona ko ibintu uri gukora bifite akamaro cyangwa se ari byiza wenda ntawamenya ubwo hari uburyo nabo bishobora guhindura uburyo bw'imikorere kuko intumbero yanjye ari ukuvuga se ni igiki gisubira hirya mu baturage muri ba bahinzi bahinga ikawa ubwo iyo nshoboye kuba iyi ubwo iyo hagize umbwira muri abo ngabo nakwita ko turi mu isoko rimwumbaza se nta mikoranire twagirana urumva rya jwi ryanjye mba ndi kuvugira ba bantu riba ritambutse kuko nimba hari umuntu runaka munini unduta ushaka kugira gushaka gukora nk'ibyo ndi gushaka gukora cyangwa ushaka ko wenda namufasha kureba uburyo yabikora urumva hari ikintu hari intambwe runaka ibitewe nibaza ko nta isoko ni rinini nzakomeza gukora uko uko nkora buri muntu wese aba agira aba afite icyo nakwita nka kasitoma bezi ye ku giti cye so nibaza ko ntabwo binteye guhangayika reka vuba vuba twakire abakunzi b'ijwi rya amerika jado na john duhere kuri jado unyarutse urahagana he jado
ni burundi ku ntega santire kidesa ni mu ntara ya kirundo ikibazo vuba vuba cyangwa igitekerezo
kinashaka uwo uwo mutumirwa kubera iki ino umengo igiterwa cy'ikawa ntibariko baragiteza imbere bivanye n'ukuntu batabahemba amahera neza aho baba bazishoye ni iki yohanura abantu bariko baragira baratema ibipimo babihonya kugira ngo ntibasubire kurima ikawa bivanye n'ukuntu ubona umengo ntibabahemba neza aho baba bazishoye urakoze cyane jado ibyo ngibyo yabaye nk'ubivuga mu kanya avuga ko we icyo akora ari gucuruza ikawa y'u rwanda ibintu bijyanye wenda n'ubujyanama ku mihingire ya kawa cyangwa ingamba zirebana n'igihugu sinzi ko hari icyo abivuga ariko ntabwo muvugira mu kanya araza kugusubiza twakire na john john ikaze mu kiganiro muri sanga
yego ndabashimiye cyane amahoro cyane yego yego nyarutsa
mbaye ndashimira uwo mutumirwa rwose kuba yafashe umwanzuro wo gukoresha iyo kampani yo gucuruza ikawa ni ukuvuga ikibazo cyangwa nk'imbono mfita icyo ni cyerekana neza ko ubutezi bw'imbere bw'igihugu mu gihe buba hafiseho kwishyurwa no kwizana kuko mu gihe igihugu kiba gituje niho n'abantu usanga n'imigambi yabo ibandanya itera ije imbere twamusaba nk'uko yateje imbere ikawa y'u rwanda ko natwe bayo dufasha ku buryo dushobora guteza imbere ikawa y'u Burundi burya bwose n'ikawa y'u Burundi tukagira igiciro giteje imbere rwose igihugu cyacu ariko urakoze cyane umwanya umwanya utubanye mutoya bwa na john ndibwira ko ibyo yabaye nk'ubivugaho ariko reka muhe umunota umwe wo gusoza kubera ko amasaha aratujyanye bwana mwene data akajambo k'umwanzuro wageza ku bakunzi b'ijwi rya amerika no upfundikira muri rusange ikiganiro twagiranye
mbere na mbere ndabanza kubashimira kuri uru rubuga mwampaye rwo kumenya kugerageza gutanga ibitekerezo ku byo nkora icya kabiri ndashimira abantu bose babajije ibibazo gusa icyo ngerageza kubabwira ni uko nkigerageza kwiyubaka no kugerageza kugerageza guporomotinga ikawa y'u rwanda muri makeya ndabyumva hari abafite ibibazo ko ibibazo bikimeze gutya na gutya gusa icyo nababwira ni uko bashonje bahishiwe so ibyitabiriye imbere urakoze cyane bwana mike mwene data kuri icyo kiganiro uduhaye dushimire n'abagize uruhare bose hamwe na bagenzi banjye twafatanije ku buhanga bw'ibyuma hano washington dc mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma mukomeze kumererwa neza